iyi mumva ni radiyo ijwi ry'amerika miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi ry'amerika risa miliyoni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe mu biganiro bya ino genekerezo rya cumi na gatanu ry'ukwa gatandatu muri sitiyo ya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane na hazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya biragora gutahura neza kuko niyo bwaba buhari tutabubona ngo bashobore kutwereka akenyine babukoresha naho bwaba bubonetse si benshi basanzwe bazi ku bintu babikoresha uyu ni umwe mu rwaruka ruhurikiye mu mugwi wo kurwanya sida wo ku ishuri ryisumbuye rya rusengo mu ntara ya ruyigi avuga ko ikibazo cyo kutaronka inyigisho zikwiye n'ibikoresho byo kwikingira inda zisamwa zitifujwe iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu ariko imbere kuja mu ntara no makambi mbanze ndababwire muri make ko inama nshingamateka muri zambia yahagaritse mu bikorwa abashingamateka mirongo ine n'umunani batavuga rumwe na leta bagirizwa kwitaba ibikorwa igihe perezida yashikiri kutitaba ibikorwa igihe perezida yariko arashikiriza ijambo muri iyo nama nshingamateka mu ntango z'uno mwaka mu kiringo c'imisi mirongo itatu higiye gukurikira abashingamateka mirongo ine n'umunani ntibemerewe kwitaba ibikorwa vy'inama nshingamateka ingingo bavuga ko igiye kuzima kuzingamika ibikorwa bitari bike mu migwi y'abashingamateka batazoba bagikwije ibitigira bisabwa kugira ngo bashobore gukora uko bikwiye ivyo bibaye kandi mu gihe hari umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ari mu mvuto akirindiriye gucirwa urubanza ku vyaha yagirizwa vyo guhemukira igihugu inama y'abepiskopi katolika muri zambia mw'ijambo bashikirije abanyagihugu ku wa gatatu bavuze ko igihugu cari cishimiye igihe kirekire cari kimaze mu mahoro n'umutekano bakaba yamara bafise impungenge ko ibiriko biraba bishobora kubononera iyo mutekano bari bafise nayo imihari imihari iharanira agateka ka muntu nka Amnesty International baraneguye ibiriko biraba muri Zambia ariko bakiriko bakavuga ko ariko barihweza ko ihagarikwa ry'abo bashingamateka gisunze amategeko y'igihugu atari uko bakavuga yuko abo bashingamateka bokwitwarira leta umukuru w'igihugu c'ubufaransa emmanuel macron n'umutambukanyi wiwe brigitte macron ku muhingamo w'ejo kwa gatatu baniho bashika muri maroke mu rugendo rw'akazi rw'amasaha mirongo ibiri n'ane rwo gukomeza ubucuti hagati y'ivyo bihugu bibiri bubaye ubwa mbere macron abonana n'umwami mohamed wa gatandatu wa gatanu kuva aho wa gatandatu kuva hatorewe kurongora ufaransa hagati mu kwezi kwa gatanu kurangiye ni narwo rugendo rwa mbere hagize mu bihugu vy'abarabu kandi n'urwa kabiri agize ku muga mugabane wa Afrika inyuma y'urugendo aherukamwo muri Mali muri uku kwezi kwa gatanu nyene guheze bimwe mu vyo bategekanya kuganira ko birimo gukomeza imigenderanire yari isanzwe ikomeye hagati y'ivyo bihugu kurwanya iterabwoba hamwe n'uruhagarara ruri mu kigobe mu kigobe c'abarabu muri Libya muri Afrika no mu ntara ya Sahel umukuru arongoye sentare mpuzamakungu mpanavyaha ilaye kuri uno wa gatatu yasavye ko saif al islam kadafi umuhungu wa muammar kadafi yahoze arongoye libiya afatwa akarungikwa muri iyo sentare eh, kuburanishwa ku vyaha yagirizwa vyo mu ntambara no kwica abahoze batavuga rumwe na se mwomenya ko kuri uno w'imana umushingwamanza wa saif al islam yavuze ko uwo aburanira yapfungiwe mw'ibohero yarimwo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe inyuma y'imibonano bagiranye n'inama nshinga amateka fatu besunda arongoye arongoye sentare mpuzamakungu yilaye yashikirije ko ibiro vyiwe bikiriko birihweza ibirigo vyose bafise dijugu ya amerika mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwa interineti yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ngire mwiriwe umugwi mpuzamakungu wigenga ujeje amatohoza yuko ivy'agateka kazina muntu vyifashe mu Burundi wakoze kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uhejeje gushikiriza icegeranyo cawo c'imfata kibanza mu nama igira mirongo itatu na gatanu y'ivy'agateka kazina muntu leta y'uburundi ikaba yamiriye kure ivyari muri ico cegeranyo cose ejo umushikiranganji umushikiranganji ajeje agateka kazina muntu mu Burundi akaba yari yamaze kuvuga yuko ibizoba biri muri ico cegeranyo batazovyemera kuko atagishasha kirimo kuri bo atari ugushaka kwagiriza bamwe mu bategetsi b'u Burundi mu ntumbero yo kubashengeza muri sentare mpuza amakungu dusubire dutega amatwi inkuru Eloge Wirikaneza yaduteguriye inyuma y'ikiganiro Marta Nivyabandi yaraheje guha abanyamakuru mu kiganiro yahaye amakuru kuri wa gatatu umushikiranganji w'agateka kazina muntu martin ivy'abandi yavuze ko ivyegeranyo bikorwa ku burundi ari urukurikirane rumwe yatanze akarorero k'icegeranyo c'umugwi w'abahinga mu vy'agateka kazina muntu cashizwe ahabona mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka yemeza ko casa n'icari cakozwe n'umugwi nibe nawe nyene bakora amatohoza ku burundi yasiguye ko ivyo vyegeranyo vyari bihengamye bitewe n'imvo za politike umushikiranganji n'ivy'abandi yanerekanye ic'ivyo vyegeranyo bigamije intumbero vy'ukuri uriko uraraba y'ivyo vyegeranyo akaba ari ukurondera ibishoboka byose ngo bagirize abarongoye igihugu haba mu nzego za leta mu nzego z'igisirikare n'igipolisi mu kwerekana ko ari bo bahonyanze hagati y'akazina muntu umugwi wigenga uheruka gushigwaho wagiyeho by'ukuri kurabiraba neza ku nguvu z'ishirahamwe rya buraya uyu mugwi washizweho tubona ko udakenewe ko atabishasha wakoze ugereranije n'ibyo umugwi wa mbere eyunipe wari washikirije ariko ivyo vyashikirije umushikiranganji w'agateka kazina muntu abona ko vyari bifise intumbero yo gushengeza abategetsi bakuru bakuru b'uburundi muri za sentare mpuzamakungu ubutarariye ata n'amatohoza abanje gukorwa hano aratanga uturorero wadutse kwandika muri raporo yuko mu nzu y'umujenare kanaka ari agasho hanyuma ugacura abantu bose bari mu nzego zo hejuru muri raporo ya mbere bagenda bavuga amazu ibara iwabo b'abantu ko ari agasho urongoye ubushikanganje muri kino gihe bw'umutekano ko afise agasho mu nzu yiwe ugasanga kutwara ingabo zicungera umukuru w'igihugu ingozi ko afise agasho ugaca unarengera ugaca uvuga yuko mu kirimba c'umukuru w'igihugu ariyo batotereza abantu abantu baragiye tweke twugururiye ari babaga muri kabi ya SNDF twugururiye ahantu bavuga na ahantu wuguruye ushikira ku mugaragaro hari ibyuma byo kuvuza umuziki umushikiranganji n'ivy'abandi ntahakana ko agateka kazina muntu gahungabanywa ariko ahamagarira abantu kuvuga ukuri mu matohoza bakora mezi atatu tuba dufise ibiharuro by'abantu baba bishwe baba bahohoterwe bijanye n'ibishingiye ku bitsina byose tuba tubifise iyo uje rero uri umunyamahanga uvuye muri brezil muri centre afrique ugacupa ko baronse ukuri guciye kuri whatsapp turavuga ati biratangaje cyane turafata ibyo watubwiye igihe tubironse kare tukabigirira kuko amatoza aba yarakozwe n'amadosiye akungurukwa abantu ntituvuga yuko atabyo agati y'akazina muntu gahungabana umugabo uratoye ikiziga ahantu isaha ikurikira wamaze kumenya wari wamaze kwandika yuko yishwe n'igipolisi jewe nk'umushikiranganji canke n'abandi bajeje amatohoza tuguma tubati twebwe tuba bariko bararondera uwo yabikoze wamubonye naho ntupfa kuvyandika gutyo gusa kuko ari ubunya bwo kuvyandika aha rero hari n'amatohoza ari afata igihe kirekire gushika aya masaha hariyo n'ibigoye wo kubaza wagandaguye perezida kennedy gushika amasaha ntibarabishira ahabona ibi by'agati k'akazina muntu tubikuremo politiki tubisome nk'abajejwe agati k'akazina muntu mu bakajejwe harimo igisata ca onu kijerwa agateka kazina muntu mu Burundi mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu leta y'u Burundi yahagaritse imigenderanire yose n'ibiro vy'ico gisata mugabo ntibaretse kuganira ivy'imigenderanire y'amashirahamwe mpuzamakungu n'ibintu bifata umwanya nk'amasezerano hagati ya union européenne na canada vyafashe hafi imyaka cumi n'umwe twari barungikiye uko tubona amasezerano yo bameze nabo baraturungikira utwo turaraba yo kurudo tubashobora guhuriza hamwe ariko n'ibintu bifata umwanya kuko ni inyungu zishira byayo mashirahamwe hamwe n'inyungu z'abarundi turakorana ku buhinga bwa none haraje ngaha a natwe abadusirikira hariya a abandanya bavugana ntihagire umuntu arahagarika umutima rero kuko byo gufata umwanya ukabikora neza hako bigira gihutihuti ugasubira ukaza kubisubiramo kuby'umutungo ibyo mutangiye kubikana bigeze kuja mu ngiro mu nama ya mirongo itatu na gatanu y'igisata ca onu kijejwe hagati y'akazi na muntu ibera i geneve mu busuwise nta ntumwa za leta zivuye i bujumbura zayitavye uburundi buserukiwe n'ubusanzwe wabuserukira i geneve naho leta ivuga ko amashirahamwe mpuzamakungu y'agati y'akazi na muntu abeshwa n'abayigwanya agatanga ivyegeranyo bihengamye inemeza kandi ko uruhara rwayo ari ntangere mu guhanura no guterera kugira ngo hagati y'akakiremwa muntu kubahirizwe kurusha haba mu burundi no kw'isi yose eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze loje wirika neza tukamenyesha ko leta y'uburundi yaserukiwe n'userukira uburundi geneve renova atabu akaba rero yavuze yuko badashobora kwemera ico cegeranyo kuko kuri bo cabaye batabajije impande zose abandi bari ngaho muri iyo nama ni nk'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu burundi senide ash senide ash nayo nyene yavuze yuko icegeranyo cakozwe n'abo bahinga batacemera bakongera bagasaba umuryango w'ubumwe bwa buraya gukura ko ibihano bwashize eh, ku Burundi ku ruhande rw'amashamwe adakiranira ivyicaro vya politike bari ngaho barashima ivyashizwe muri ico cegeranyo bagasaba nyabuna uyo mugwi kubandanya kuko ngo amabi bavugwa muri ico cegeranyo n'ubu mu Burundi akibandanya mu makuru yacu yo hanyuma turemereye kuza kurondera zino mpande zose kugira ngo mushobore kumva ico bagona nari nabice ku masonga nkitangura urwaruka ruhurikiye mu mugwi wo kurwanya ikiza sida wo ku ishure yisumbuye ya rusengo lise communale ya rusengo iri mu ntara y'intara ya ruyigi basaba kuronswa inyigisho zikwiriye kugira ngo bashobore guhangana no kurwanya iyo ngwara ni mu gihe bemeza yuko ubukingirizo n'izindi n'ubundi buryo bushobora kubafasha kwikingira ingwara zifatira mu hinga birondoka batabifise ko ubuhinga- ubumenyi bukwiye umunyamakuru wacu Raisa Liliane inamahoro niwe tubazi ino nkuru intambamyi urwaruka rwo kuri lise kominare rusengo ruhurikiye mu mugwi wigisha kurwanya ingwara y'umugera wa sida rufise ni ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho abanyeshure bakurikirana inyigisho muri uwu mugwi bemeza ko hari ivyo babigisha bakavyumva nk'umugani aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya amerika bavuga ko ibihaze bikiri vyinshi nk'ubukingirizo nta buhari ku ishuri biragora gutahura neza kuko niyo bwaba buhari tutabubona ngo bashobore kutwereka n'akanyene babukoresha naho ubwaba bubonetse si benshi basanzwe bazi ku bintu babikoresha baba bitubwira yuko ari ukugwambara ntitumenya ngo turabucurika cyangwa ntitubucurika mu gihe mugabo buba buhari bak- bakabutwereka ngene bukora nico bituma twoca dushobora kwikingira neza tubona ibyo turiko turagira ku ishuri iwacu nta mbonesha kuri harurumva ibonetse byoba byiza kugira ngo bigishe ibyo babona eh, hama tubitahure gusumba nk'uko tuba tutayibona mu gihe ku banyeshure amajana atatu na mirongo itanu biga kuri iri shure abarenga ijana aribo bahurikiye muri uyu mugwi wa stop sida urugwaruka rubona ko iki gitigiri ari kinini bigatuma rimwe na rimwe badakurikira neza aba banyeshure babandanya bashikiriza amakenga yabo ntitwumva neza izo nyigisho kubera tuba turi benshi twosaba ko botuha icuma gishikana mu- gishikana amajwi kure dutinya ko bamwe bodebukirwa ntibasubire kugaruka ko batavyumva bose si urwaruka gusa rugira ingorane zifatiye ku bukene bw'ibikoresho n'abarezi babo bajejwe kubahiza inyigisho si coroshe kuri bo mu gutahuza abo bariko barigisha ata bikoresho bikwiye bafise frederiko mico mibi ni umwigisha afashe urwaruka muri uyu mugwi wo kurwanya sida kenshi usanga ari ibihuha bavuga yuko eh, ngo nk'abigeme ngo agafuko bagakoresheje ngo koca kabaheramo abandi bakavuga yuko bashobora kugakoresha bagaca batwara imbanyi kubera ko kenshi baba bakambaye nabi canke bagakoresheje nabi ugasanga ivyo bihuha rero biriko biratembera mu rwaruka ugasanga nk'ico bita guheba gukoresha ubwo buhinga bakaraba yuko hari ico twobarusha bwato bagasanga kwamba ibikoresho ntavyo dufise bire biri mu vyo dusaba biciye mu makrebe stop sida vyodufasha cane kugira ngo inyigisho zishike aho zigenewe kandi inkuru y'imvaho bagaca bayironka izi nyigisho urwaruka ruronkera muri uno mugwi ni bumwe mu buryo bufasha abarezi gutoza indero nziza abaregwa bo kuri iri shure ciza jean berkimas umuyobozi w'iri shure ryisumbuye ryo mu rusengo riri mu mashure ya mbere yatowe mu gufasha urwaruka ivyerekeye irondoka rijenye n'amagara meza agira ati mu myaka iheze twari dufise ibitigiri binini cyane by'abanyeshure batwara inda z'indaro ariko uko izo nyigisho ducisha muri club stop sida zimaze kuza zirashinga imizi n'ukuri ivyo bitigiri vyaragabanutse cane kubona izi nyigisho ziriko zirafasha mu kurwanya ikiza c'umugera wa sida hamwe n'izindi ngwara zifatira mu bihimba vy'irondoka mu gwaruka abanyeshuri n'abarezi bavuga ko ari nka hamwe atagikozwe ibintu bishobora gusubira kumera nabi nka mbere aha bakabivuga bafatiye ko mu mwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ushira uw'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu abanyeshuri bagera kuri batanu b'abigeme bahebeye rimwe ishure bitewe n'ugutwara inda z'ishushu tutoronka abantu baza kudushigikira kugira ngo turonke ivyo bikoresho cane cane mfashanyigisho aho tubigishiriza televiziyo sonorisation kuko uh, turakenera kuronka utwo dukingirizo en permanence dufise amakenga yuko ico gitigiri c'abana batwara inda z'indaro gishobora gusubira kwiyongera rero twatumirira abagira neza kugira ngo baze basubire badufate mu mugongo izo nyigisho vy'ukuri tugume tuziteza imbere Dieudonne Citegetse musitanteri wa komine Ruyigi avuga ko ku ruhande rwabo bariko baragerageza kudodora mu bagira neza kugira ibikorwa nk'ibi vyo kurwanya umugera wa sida mu gwaruka bishigikigwe agira ko hamagarira abanyeshure muri iki gihe buca baja mu biruhuko bikuru kwitanga mu gusangiriza inyigisho zo kwirinda sida n'urundi gwaruka rwasigaye mu mitumba uyu mwana yigishije uwundi birumvikana gusumba aho bigwa n'umuntu akuze nabo bama bavyigiye ko baragira amanama atari makeyi eh, kijanye n'udukingirizo hariho ishyirahamwe swa burundi kakunda kuboneka udufuko tw'abagabo udufuko tw'abagore ntikunda kuboneka aho bavuga ngo turazimvye cyane ha ruhande y'ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho bwibonekeza mu migwi yo kurwanya ikiza ruhonyanganda sida tumenyeshe ko n'abigisha batanga bene izi nyigisho basaba ko boronswa ubumenyi kugira bamenye aho ubuhinga bugeze mu bijanye no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida muri zone rusengo mu ntara ya ruyigi haisa lilian inamahoro ijwi rya amerika
ca bijya biga biranuganugwa ko ari vyo eka n'ibihu ngo nibihuha kandi navyisomeye ndakubwiye ko atari vyo nivyo nivyo eka sivyo ehe dupinge ehe dupinge utanga iki mupinga mupinga wumviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
nuko rero turi ku munsi wa kane nk'uko mumenyereye turababwira zimwe mu nkuru ziba ziriko ziranuganurwa ku mbuga ngurukanabumenyi na cane cane inkuru usanga zibatera utubazo tutari duke mutaronkera umuco tukawubaronderera uno munsi tubaha umuco ku nkuru imaze igihe ku mbuga ngurukanabumenyi ivuga ko ari umugambi w'ubushikiranganji bw'indero mu burundi bwo kugara amashure yose afise uburaro si amashure ariko n'uburaro bw'amashure bw'ayo mashure yegamiye leta bamwe bakibaza nimba uyo mugambi umugambi woba ari wo akaba ari wo bakibaza kuri kazoza k'abana bahora biga bataha muri ayo mashuri umunyamakuru wacu diane ndonse aduha umuco kuri utwo tubazo twose inkuru y'uko uburaro mu mashuri bushobora gufutwa yagiye ku rubuga ngurukanabumenyi rwa facebook inyuma y'aho umushikiranganji w'indero janvier ndirahisha agirishije inama itariki zitanu z'ukwezi guheze abajeje indero mu ntara uwashyize inkuru ku rubuga ngurukanabumenyi avuga ko yaneguye abayobozi bamwe bamwe usanga amashure barongoye yugarijwe n'amadeni nyene kwandikiye inkuru abandanya avuga ko umushikiranganji w'indero yashikirije iciyumviro c'uko leta ishobora gushira mu minwe y'abikorera utwabo ayo mashure mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo vyose bijanye n'ubukene buri muri ayo mashure abatari bake rero baragize ico bavuga kuri iyi nkuru tubasomere bumwe mu butumwa bwanditswe duhere kuri uyu yabajije ati amashuri y'uburaro yoba ari mu nzira yo gusezererwa uyundi nawe ati mbega abana b'i burundi bagiye kuba bande mbega uburaro babufuse babonye ariho abana boca baca ubwenge ababijejwe iyo ngingo murayitondere ntimwibagire iyo mwavuye uwundi nawe ati ni ukuri jewe ntibyontangaza mbabajwe n'abarutse harimo n'abana banje tubirindire dusome n'uyu yanditse avuga ati hazokwiga abana b'abatunzi gusa kuko ubwo nyine amafaranga y'ishure azoca aja ku bihumbi amajana abiri ni hatari hari n'uyu yanditse avuga ati ayo mashure kenshi yigamwo abana ba nyarucari ategerezwa gufutwa kuko nyarucari atagateka afise atafaranga gutyo hige abifise umukene atahe nta bundi buhinga umuti wari uko leta umuti wari uko leta yobugumizaho maze ubutunzi bwayo bugacungerwa bikwiye kuko buva mu makori y'abenegihugu emwe ntihagiye kwiga uwubishaka ahubwo uwubishoboye iyo ubuzima buzimvye isi ihindurira isura nyarucari uyu nawe yanditse mu majambo makati nuguta akanovera hari n'uyu yanditse ati iby'indero ntihatari mu burundi bayahaye abigenga vyoyangara cane bobo bokwihigira agafaranga gusa naho n'ubu atabumenyi bugitangwa uyu nawe yanditse asa n'uhakana ivyuyu yavuze ati oya nawe si uko turangirize kuri uyu yanditse avuga ati amashuri y'indero azohaguma kandi nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu arahari kandi arashoboye kandi bisubiye hamwe amashuri y'indaro yokugwaho ubumenyi buke mu mashuri bwoba bwinshi twifuza gutera imbere kuri ayo makenga yose amakuru ijwi rya amerika rikura mu buyobozi bukuru bw'inyigisho zo mu mashuri shingiro n'ayisumbuye avuga ko bitazokogwa gihutihuti nk'uko bamwe babyiyumvira aha mbere bakibutsa ko uwo mugambi atari uwa vuba kandi uza waranatanguye kuja mu ngiro kuva aho hagiriyeho ishure shingiro muri kino gihe bakavuga ko ubushikiranganji bufise umugambi wo gutera intege abikorera utwabo gushyiraho uburaro ku banyeshure na cyane cyane amashengero nayo ku makenga y'uko ubumenyi buzosubira inyuma ibyo mu bushikiranganji bavuga ko nyabuna buzotera imbere bafatiye ko ingorane zari mu banyeshure bo mu ndaro zizoba zikemutse ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika urakoze diane ndonse tukiri rero muri ico gisata c'inyigisho mu burundi twabwira ko ku munsi wa kabiri w'indwiza urundi ariho bitegekanijwe ko abanyeshuri bo mu myaka y'icenda y'ishure nshingiro bazokora ikibazo kiba uburenganzira bwo kuja mu mwaka w'icumi mu ntara ya gitega abanyeshuri bagendana ubumuga bwo kutabona neza kw'ishure ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi riri mu gisagara ca gitega hagati mu gihugu bavuga ko bafise ibibazo vyinshi bitabatuma kwitegura neza ico kibazo rimwe muri vyo ni kena ry'ibikoresho vya byagenewe abagendana ubumuga bwo kutabona neza umunyamakuru wacu fidel d'antoine sabimana atubwira ivyinshi kwino nkuru abo banyeshuri bagendana ubumuga bwo kutabona biga mu masomero amwe n'abandi bana babona ni mu ntumbero y'umugambi w'uburezi budakumira bise education inclusive mu rurimi rw'igifaransa ishuri ryisumbuye ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi lycée notre dame de la sagesse ryahora ryitwa senedere mu gisagara ca gitega niryo ryari ryatowe nk'ishuri ryo kugeragerezamo uwo mugambi ririmwo abana mirongo itatu n'umwe bagendana ubumuga bene ubwo abanyeshuri ba mbere barangije igice c'amashuri shingiro bita fondamental mu ndwiza niho bazokora ikibazo ca leta kibaho uburenganzira bwo kubandanya ikindi gice c'amashuri yisumbuye aba banyeshuri bavuga ko ari ikibazo guhiganwa n'abanyeshuri badafise ubumuga bwo kutabona kuko umwaka wagiye urarangwa no kubura impapuro zidasanzwe zikoreshwa n'abatabona mu kwimura ivyigwa aba ni bamwe muri abo baregwa bagendana ubumuga bwo kutabona biteguriye gukora ikibazo kirangiza igice c'amashuri shingiro nivyo kubura impapuro tugirako bo amayoseri ataratangura hano n'amainterogation amwe amwe tutakoze byatanguye kera nuvuga ko igice gitanguye haciye umwanya muto tiratangura guhera amaruseri bari yarangije bararondera tigita turayakora nk'amainterogation n'amanote vraiment n'amanote menshi dudafise amanote gene tuzoyaronka bako baragerageza nyine kuntu abajeje kudufasha kuyandika bobigenza kuko no mu gukora aya mainterogation nk'ama evaluation twakora nk'imwe twakora nka zitatu baca bamultiplier nk'iyo nyene ibintu bikagenda uko uciye ugereranya n'ubwo bukene bw'impapuro zisanzwe zihari nk'uturaza tukagira ekute gusa ku matwi abandi baranota amanote mbwa nk'utugira tuzoyaronke byasaba nk'uho tuyaronka tube turayiga mbwa nk'utuzoyaronka dutevye abo banyeshuri bavuga ko hari n'ibibazo badakora kubera ico kibazo co kubura impapuro kenshi iyo bageze gukora ama interrogation twebwe turorera mu bandi gutyo ntidukora iyo bishitse naho tukaboneka duke duke iyo biyaranjije ngo dukore uca usanga kantite y'amanota abaye menshi cyane ugaca usanga turiko turiga ukoresheje ubucoke bwinshi cyane kandi aho nyine ugaca usanga uriko urakorera guhomba yego abanyeshuri bagendana bene ubwo bumuga barafite ico basaba twebwe ico dusaba ababijejwe nuko bo bitunyarukiriza ko urabona umwanya ni mutoya ikibazo ca konkuru kiregereje mu gihe tutaronse amanote imbere y'igihe nk'abandi ngo turonke umwanya ngo tuyige urumva yuko konsekanse zizoca zishika mu gihe ca konkuru zizoca ziba abigisha bafasha abanyeshuri mu guhindura ivyigwa vyanditse mu nyandiko isanzwe bakabishira mu nyandiko zisiguritse ku batabona baremeza ko abo bagendana ubumuga bafise ikibazo kidasanzwe kubera ikena ry'impapuro abo bigisha baremeza ko bama bashikirije ico kibazo kuko hari n'igihe barinda gukoresha impapuro zamaze gukora bigatuma abo batabona badatahura neza kuko ziba zaramaze gutobagurwa inshuro nyinshi patiri sakubuye eliya arongoye ishuri ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi avuga ko ico kibazo kizwi urwego rumukurira ko wewe ataca afise akivuga ko deni nduwimana arongoye intara y'indero ya gitega twamurondeye aritaba telefone yiwe tumaze kumwidondora yaciye aducirako itelefone juma duharud umuvugizi w'ubushikiranganji bw'indero twamurondeye kugira ngo agire ico avuga kuri ico kibazo ariko ntitwashoboye kumuronka igitega fidel antoine sabimana ijwi ry'amerika urakoze fidela d'antoine nsabimana inkuru imwe ivugwa mu makambi mbere y'uko dusezerana impunzi z'abarundi zikora umurimo wo gufyatura amatafari ku nkengera y'ikambi yo mu rusenda zivuga ko uyo murimo zikora waziteje imbere ku kwezi ngo baronka amafaranga agera ku bihumbi ijana vy'amakongomani umunyamakuru wacu vedaste ngabo yadutegura ino nkuru uyu murimo ukorwa n'abasore biburije hamwe mu nkambi yo mu rusenda binyuze mu ishyirahamwe ryabo twiteza imbere umurimo umaze kugenda ufasha benshi muri bo kudasonzera mu nkambi inyungu hano irimo mbona uko ndonka udufaranga nkagenda nkasumira abantu two kurya mbo nkagura agahozi k'umugore niyo nyungu mbona kari mu aka kazi twebwe turi impunzi zo ngaha mu nkambi mu rusenda ni ukuvuga abakongomani bafite akazi baraza bakaturondera ko twobakorera hama tukiyungunganya tukaronderana hanyuma tukaza kubakorera tuzofyatura amatafari ibihumbi mirongo itanu
mu gihe kingana gute turashobora kugikora nk'ukwezi iyo turonse ikibanza cyo gufyaturiramo ubwo muri ibyo bihumbi mirongo itanu ushobora kuvanamo amafaranga angana gute dushobora kuvanamo amafaranga angana n'umuriyoni w'amakongomani kubera ubuzima bubi umuntu aba aciyemo ategerezwa kugira ikintu akoze kugira ngo arabe ntiyibe karaba kugurana hirya no hino ukabona ntigishoboka nicyo gituma rero ucyo ugenda guca ingero kugira ngo urabe iyo yindi minsi ntugwe mu nzu atacyo ufise wikora uru rubyiruko rw'abarundi ko ari icumi rwatangije igikorwa cyo kubumba amatafari muri iki gihe cy'iki rukaba rugenda rubona ibiraka byinshi bitewe n'uko amazu agenda azamurwa ku bwinshi mu rusenda ibi bikaba bifasha abasore bakiri ingaragu kubona amafaranga yunganira ibyo kurya bahabwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi pamu ndacyari tayi imwe imaza nk'ingazi ibiri rasika biramperanye iyo rasi yiheze rero cyo usanga ndimo ndahangayika niyo mpamvu nemeye kuza gukora kano kazi k'inguvu kugira ndabe ingene nibeshaho mu buzima bwa misi yose bw'ejo canke hirya y'ejo aka kazi tumaze kugakora tukakarangiza umwe arashobora kuronka nk'ibihumbi ijana none rero aka kazi n'ukuri karadufasha cyane kuko nta ugiye kwicara muhira iyi tayi ntidukwira nizo mpamvu tugira tugakora uburyo bwose bushobotse tukaza tukagenda guca amahera kuko bataye umwuga abataye abana aba bataye e n'ukuri birabafasha cyane kuko taye e ntashobora kuronka ibizomugeza igihe ukwezi kundi kwahetse ariko iyo yifashishije agakora aka kazi biramufasha kuko nawe akazoronka ka gahuzu yambara kuko urabona ngaha turi nta mpuzu turonka twebwe nitwe twikoca aba basore bahisemo aka kazi ko kubumba amatafari kaba bahura n'imbogamizi zo kuba hari igihe barangiza gufyatura amatafari bagatinda kubona ibihembo baba basezeranyijwe kandi baba bakoresheje imbaraga nyinshi muri aka kazi buri kukoze niko utahurushe mugabo bivanye n'ingene muba mwumvikanye akazi nyine mugakora hakaba ingorane nyinshi ashaka umuntu akaba ava ngaho akeneye amata yo kunywa kuko niyo dukora ngo duce turonga amafaranga ubwo nyine aho nyine baha akazi tukarangije ingorane kandi duhura naho umuntu ashobora gusanga ahantu ariko akorera harimo nk'amaho aziburana agasanga arakomeretse hakuye igikomere kinini gaca bisaba ko uja kwivuza iyo umaze kuja kwivuza nturonka imiti itoheje ngo kugira ngo ucukira akazi kawe kaba gahagaze ya ngorane wari ukeneye gukemura mu rugo ntibikibonetse impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu rusenda zikaba zijya zigenda zikura mu bukene binyuze mu mirimo itandukanye zigenda zikora irimo ubwubatsi ubuhinzi ubucuruzi ndetse n'uburobyi bedasengabo ku bw'ijwi ry'amerika mu rusenda urakoze vedaste ngabo akaba ari no kuri we duciye dusozera kino kiganiro cuno musi ariko imbere y'uko dusezerana tubibutse ko umugwi mpuzamakungu wigenga ugizwe n'abahinga bakoze amatoza ku mabi yakozwe mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu- na gatanu uhejeje gutanga raporo yabo y'imfatakibanza mu nama igira mirongo itatu na gatanu y'igisata ca onu kijejwe agateka kazina muntu iri kwibera i geneve mu buswise muri make ico cegeranyo kivuga ko kuva intureka zo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu zadutse mu burundi agateka kazina muntu kahohotewe bikomeye ambasadeur renovatabu yaserukiye uburundi geneve muri iyo nama yamiriye kure ivyari muri ico cegeranyo avuga ko atakindi bigamije atari ugushira iceyi ku bategetsi b'i bujumbura umukuru w'umugwi w'igihugu c'u Burundi jeje gateka kazina muntu nawe Nesenide H yamiriye kure ibiri muri ico cegeranyo agasaba nyabuna yuko umuryango w'umwe bwa buraya ukura ku ibihano abagi- bafatiye igihugu c'u Burundi abari mu mashami adakiranira ivyicaro vya politike barashima turaza kubigaruka ko hanyuma Diane Nahazwe tuzosubire ejo nkaho twatanguriye